radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni umwanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri isanga ikiganiro mutegurirwa kandi mugezwaho nanjye venuste nshimiyimana mu kubimbura ikiganiro agasaro kabura gake uyu munsi turakira umubyeyi umaze imyaka makumyabiri n'irindwi atandukanye n'abana be babiri mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi mu banyarwanda bari barahungiye ku mupaka wa angora na zayire umwana w'umukobwa bonifrida mukagakwaya wari ufite imyaka cumi n'itatu yambuwe nyina bikozwe n'umusirikare wo muri angora uwo mubyeyi yankurije verena ageze ahitwa shimanga yaburanye n'umwana we umuhungu witwa habimana samweli wari ufite imyaka cumi n'itanu nyina w'abo bana ari hano mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha yankurije verena atuye ahitwa mu mayembe i rubumbashi muri repubulika ya demokarasi ya kongo ubwo nyine ikibazo mfite ni icy'uwo mwana twaburaniye aho bita ikamuko uwo mwana yitwa nde yitwa mukagatwaya bonifirida mukagakwaya bonifirida mwaburanye mu wuhe mwaka ntabwo umwaka nawe nk'uko twari turi guhunga
yego ubwo uwo nguwo urimo gufasha kuvuze ko ari igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi hanyuma se mwatandukanye kugira ngo mutandukane byagenze gute kugira ngo dutandukane nyine habayeho ibibazo byo kutwirukankaho atwarwa n'umusirikare wo muri angora kuko umusirikare wo muri angola akambwira yuko nituramuka dutashye azamusubiza none se amutwara yari afite imyaka ingahe imyaka yari afite imyaka cumi n'itatu imyaka cumi n'itatu uwo musirikare wo muri angola yari mu ngabo ziri aho ngaho muri zayire zari aho ngaho muri zayire icyo gihe izo ngabo zari izo muri angola noneho rero ubwo bari bari kuturasa turi ku turi ku mupaka wa angola na na zayire yego hanyuma nyine umusirikare aramujyana nyine nizeye yuko nyine azamungarurira ubwo nyine cyaba ikibazo cyabaye nyine agiye bashumbika aho ngaho ku mupaka wa ngora na zayire ntegereza yuko umwana yazamungarurira ndahe none se uwo musirikare wa ngora wamujyanye mwari muziranye
ntabwo twari tuziranye si namuzi nyine byari bya bindi byo kwitabara nyine ni ukwitabara ndimo ndagerageza kubyumva uramutse ugiye n'ubundi wagenze amashyamba menshi ariko wagira mu ishyamba ugahuriramo n'ibirura ikirura kimwe kikakubwira kiti ntuwo mwana wawe mugufashe wakwemera umwana ukamuha ikirura kikamujyana utakizi kuki wamuhaye umuntu utazi ibyo byo bitekereza urabona ikibazo cy'abasirikare ikibazo cy'abasirikare nyine yarazaga akiturira kubera ko twari dufite ubwoba mbese muri make uwo musirikare yamutwaye utazi icyo agiye kumukoresha barazaga bagahitamo abana b'abakobwa bashaka bakabatwara ni uko babigenzaga bashoboraga kubatwara bakabakoresha ibyo bishakiye mwebwe nta mbaraga mwari mufite zo kubabwira muti nyaboneka nimuhave ntimutwangirize abana mwabonaga babajyanye mu gatereriyo reka imbaraga zo ntazo twari dufite kuko twasaga n'abatanafite n'ubwenge birumvikana none se mu banyarwanda bahungiye muri angora ntawigeze akubwira ati umwana wawe naramurabutswe ndavuga bonifirida mukagakwaya akubwira ati namubonye aha n'aha yarakuze nta gakuru ugeze umenya ntawigeze abimbwira mbese hari abandi bana ufite abana ndabafite hari n'undi nabuze w'umuhungu nawe ufite imyaka cumi n'itanu twaburaniye ahantu bita ishimanga uwo mwaburaniye shimanga yitwa nde yitwa yitwa habimana samweri habimana samweri mwaburanye gute yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka cumi n'itanu we byagenze gute kugira ngo mutandukane
kugira ngo dutandukane nyine nagiye kubona igihe nari nagiye gushaka akazi mu bakongori njye nsanga bari gusenya amakambi ubwo nyine nafashe abana batoya dufata inzira turagenda ubwo nyine aho twaraye ngo bita cyane ngo turaduhamagara ubwo abana turababura nyine ubwo nari ndi kumwe ndetse n'abandi ubwo nyine rero tumaze kubabura nyine turakomeza turigendera nta kundi byagenda umwana namubuze gutyo wari wenyine cyangwa se umugabo wawe mwari kumwe umugabo wanjye yasigaye mu rwanda n'ubu se aracyari mu rwanda n'ubu niho akiri umugabo wawe yitwa nde yitwa nsababaganwa izekeri mbese mu rwanda mwari mutuye hehe mbere yo icupa twari dutuye ahantu ku gikongoro muri muko segiteri cyobe ubwo ngubwo nani serire nyakabingo none umugabo wawe kuki yasigaye mu rwanda wowe ukagenda byatewe n'ikintu kubera ko yahisemo gusigara uhitamo kugenda cyangwa se ni kwa kundi abantu bahurura bakagenda ukebutse usanga we yasigaye twari dufite inka yaraye ibyaye yego ubundi rero arambwira ati ntabwo nsiga inka yanjye genda ndagukurikira nzajya nyigendesha buhoro ubwo rero kuva ubwo twageze mu makambe ndamubura cyakoze yigira anyandikira ati naraje badusubizayo ubwo rero tuburana dutyo nawe ari mu rwanda nanjye ndi hano ubu se mujya muvugana
hoya duheruka kuvugana tukiri mu nkambi za mbere ni ukuvuga ko nawe ubu ngubu nta makuru yawe azi ntayazi nanjye ntabo ntayiwe nzi yitwa nsababaganwa ezekiyeri eee za serire zarahindutse kujya kumushakira inyakabingo ntabwo wahamenya ubu ngubu wasanga umusozi witwa ukundi kuntu ariko kubera ko ijwi rya amerika yo irenga imisozi isakaza amajwi zayo zigera kure hirya no hino mu rwanda aho ezekere nsabaganwa yaba ari hose wari warashakanye na ya nkuru jiverina yaba ari azatwumva amenye yuko wowe uri aho ngaho muri repubulika ya demokarasi ya kongo ukaba ushaka kumenya amakuru yari nako urangisha abana bawe ndavuga umukobwa wambwiye ni bonifirida mukagakwaya mwatandukanye afite imyaka cumi n'itatu ukaba unashaka kumenya amakuru ya habimana samweri habimana samweri we yari afite imyaka cumi n'itanu igihe mwatandukanaga none abandi bana ufite bajya bakubaza amakuru ya ya mushiki wabo cyangwa se ya mukuru wabo cyangwa se ya musaza wabo abo bana iyo bakubajije aho abandi bagiye ubabwira ko bari he umwana abana babiri niba turi kumwe numva ko ngo abana ngo babajyanye mu mutara ubwo abo ngabo bagiye mu mutara nta makuru yabo nzi abo turi kumwe ni abana babiri bonyine abo bana bajyanywe mu mutara ni bande na bande ni umukobwa witwa meriyana n'uwitwa mukandayisenga verine none se ninde wabajyanye mu mutara bivuze ngo ni ubutegetsi bwabajyanyeyo ntabwo ntabwo mbizi uwo witwa meriyana we twari twaranahunganye yari yarashatse umugabo w'umunyabutare ni mukuru bajya gusubira mu rwanda ntabwo nabimenye kuko nawe twari twaburanye yego ye kumva numva rero ngo yaje gutaha ngo asubira mu rwanda ngo bamujyana na mukuru we babijyana mu mutara umugabo wa meriyana yitwaga nde wo bari barashakanye w'umunyabutare uwo munyabutare bari barashakanye yitwaga epa ariko imba ari nkurikiye inka
naho se mukandayisenga we yari atarashaka mukandayisenga nawe yari yarashatse umugabo ariko umugabo yamushatse ndi hano muri congo ntabwo ntabwo nakurikiye amazina ye none rero yankurije birumvikana umaze imyaka myinshi makumyabiri n'irindwi utandukanye n'abana bawe wakundaga mutandukana utabishaka ariko ubu ukugira ubu ukugira ndavuga kuri bonifirida umusirikare w'umurangura yamugutwaye umureba kubwira ko agiye kumufashiriza umugore uramureka aragenda nta kundi wari kubigira ubura samweri habimana nawe wagiye ku sehindahaga aho ngaho mu bakongomani ugarutse ubona inkambi barazisenya ugenda utajyanye umwana utazi n'aho ari na n'ubu nawe ntabwo azi aho uherereye niba akiriho umugabo wawe nsaba abaganwe zekiyeri wambwiye ko wamusize mu rwanda niba akiri ku gikongoro ubu hasigaye hitwa inyamagabe ubwo azatwumva niba yo seri ya nyakabingo ikibaho ikaba ari nk'umudugudu wa nyakabingo ukaba ukibaho ubwo nawe azatwumva amenye amakuru yawe ariko kuri bano bana bawe kuri samweri na bunifirida niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira
ikindi ku mutima ni agahinda gusa
komera ni agahinda kubera ko nabuze abana nabura abana nyine ubu nyine nkaba nsigaye nyine ndaho n'uwo twasigaranye yabyaye abana barapfa gusingira umuntu niyambaza
wagize neza kwiyambaza agasaro kaburaga ariko se verena ubu tuvugana uri kure kuko batarabona bamwe ahantu mu rubumbashi kuwumva abana ba abuzukuru bagushizeho ukaba ukeka yuko umugabo wawe nsabaganwa ashobora kuba ari mu rwanda ko meriyana ashobora kuba ari mu mutara ko mukandayisenga umbwira ko nawe ari mu mutara ko bashobora kuba barabyaye ugasanga abuzukuru wigeze utekereza uvuga uti aha irumbashi nubwo haba heza hate nta gihugu cyaruta u rwanda nka wa muririmbyi umva u rwanda ni rwiza ariko nubwo ari rwiza ntabwo nashobora kurugeramo kubera iki kubera intege nkeya ni intege nkeya gusa ufite ndabyumva z'ubukecuru ariko se ubonye ubufasha kugira ngo uvuge uti reka ntahe mu gihugu cyanjye wataha hari hari impamvu ikubuza kuba wataha mu rwanda impamvu imbuza ni utwo twana tundi mfite twasigaye kandi two tukaba tutakwemera gutaha kandi nkaba ntadusiga bitewe n'uko nk'abo bagiye ntazababona abo ngabo basigaye batoya ubu barakuze mbese ikinyarwanda barakizi numvise nawe bikugora kukivuga ariko ndagushimira ko wagerageje tukaba dushobora kumvikana no kuganira abo bandi bo ikinyarwanda baracyakibuka barakibatoje barakibigisha barakivuga eee barakizi uretse ko bakunze nyine kuvuga ururimi rwa kongo ariko ikinyarwanda barakizi iyo bamenya amakuru yo mu rwanda n'ayo ubabwira wumva u rwanda barwishimira wumva bavuga bati igihe nikigera tuzataha mu rwanda twumva ari igihugu cyacu cyangwa se wumva ari wumva ntacyo bibabwiye ntabwo u rwanda baruzi kubera ko umwe nahunze muhetse undi ari inshuke ntabwo u rwanda baruzi uzakomeza ujye ubabwira aho baturutse none se nka meriyana na na mukandayisenga bari mu mutara bashobora kuba bakumva muri kano kanya bo n'ayahe makuru wababwira n'icyumva ushaka kubabwira ikintu nababwira ni uko nabifuriza amahoro bakansengera nanjye nkabasengera imana yazabishaka tugahura cyangwa bakazahura na barumuna babo icyangombwa ni ukugira ngo tumenye aho baherereye nabo bazanyura hano ku ijwi rya amerika kugira ngo tubahuze muganire bakubwire amakuru ndasaba cyane kugira ngo Ezekiel Nsababaganwa mwashakanye niba akiriho nawe azatubwira kugira ngo tubahuze niba na Bonifrida yarashoboye kurokoka akaba yarashoboye kubaho aho muri angora Bonifrida mu kagakwaya nawe niba utwumva muri kano kanya uzanyure hano ku ijuru ry'amerika utubwire abantu bari muri angora mwese uyu mwana niba mumuzi niba mwaramurabutswe nyaboneka mufashe yankurije verena kugira ngo amenye aho umwana we bonifrida aherereye n'uwaba kandi yarabutswe samuel habimana nawe n'umuhungu we batandukanye afite imyaka cumi n'itanu nawe mudufashe kugira ngo dushobore kubahuza ngaho rero verena yankurije ndagushimira cyane kuba wafashe akanya ko kuza mu kiganiro agasaro kaburaga kugira ngo ushakishe abantu bawe ntabwo ari kenshi tubona abantu bari aho ngaho muri congo ngaho rero ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana
imana iguha umugisha urakoze cyane imana iguha umugisha rwose kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umwana w'umukobwa wari ufite imyaka ine yatandukanye na nyina bahunga yarerewe mu kigo cy'imfubyi aza kuhava agiye kurerwa mu muryango mu karere ka musanze muja w'imana jeanne ari mu kiganiro agasaro kaburaga atuye mu karere ka kamonyi umurenge wa runda akagari ka kagina umudugudu w'agasharara nagira ngo mumfashe gushaka umuryango wanjye twaburanye igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane umuryango wawe wose nta muryango ufite ntawe rwose ndaho ndi nyakamwe nta- nta- nta n'umwe nzi. ariko gusa hari bimwe nibuka warerewe hehe Eh, na- navanwe muri serina ahaza muri komine rubavu sena murara uwo muntu yankuyemo aturutse muri musanze aho niho narerewe wari warahageze ute niho nisanze kuko mu kugeramo hari abantoraguye bantuye ku muhanda banjyanamo Abo- abo bari batuye hafi aho icyo gihe wari ufite nk'imyaka ingahe mfite nk'imyaka ine none se amazina ya papa wawe urayazi ntabwo nyazi aya mama wawe yo urayazi oya nta bavandimwe wari ufite nta zina rya mukuru wawe cyangwa murumuna wawe cyangwa musaza wawe waba uzi simbizi kuko njye nibonaga ndi umwana umwe mu rugo nta- nta bandi nabonaga mwari mutuye ku gisenyi njye niho nkeka kuko ni naho natoraguwe ku muhanda wa kaburimbo abantoraguye nibo banjye nibo ruferina ni aho ngaho kuko navuyeho maze kumenya ubwenge ari uwo muntu umvanyemo anjyane musanze nari maze kumenya ubwenge wavuye muri ruferina ufite imyaka ingahe nari ndi mu myaka itandatu kuko nari nibuka ko yahise antangiza ishuri kuko ibintu nibuka ndibuka mama abwira papa ati intambara yateye hari mu mu ijoro yego ni uko mama yafashe ibintu ashoboye nanjye mfata akaboko nibuka yuko twari dutuye impande y'umuhanda w'igitaka mbuga yacu y'umuhanda w'igitaka bike nibuka nyine nibuka rwo uruzitiro rwacu rwari amabuye ye- y'umukara anga- aba atobaguye nibuka yuko hari urugo rwari duturanye habaga harimo abana benshi cyane bakinaga birukanka baza mu rugo ngo igipande kimwe cyari cyarasenyutse bakinaga baza mu rugo basubira iwabo ariko ndi- na- nari wa mwana ucecetse cyane sinakundaga kuvuga kuko nabaga nicaye hariya nkabona abandi bakina sinavugaga yego ubwo mu ku- mu guhunga araho nageze ndananirwa mbwira mama nti ndananiwe niryo jambo rya nyuma namubwiye Mhm.
mu kugarura ubwenge nasanze ndyamye impande ya kaburimbo ndyamye mu mashyiga mu ivu Mm.
mbona abantu bamagaze hejuru yari umukecuru ndibuka izina rye rimwe n'umuhungu we baranterura barambaza uti witwa nde ndaceceka ni mama wawe yitwa nde ndaceceka ati papa wawe yitwa nde ndaceceka uwo muhungu yahise amfata anshyira ku rutugu bakomeza tugenda bambaza ati witwa nde icyo nahise mbabona nibuka ko nabaga ati nitwa kobwa kuko niryo zina nibukaga nta rindi yego abantu baranjyanye banjyana iwabo ntabwo twabaga igihe ki- kinini n'ubuzima bubi nari mbayeho naje kurwara ha- ha- hafi yo gupfa umukecuru yaramfashe anjyana ha- hafi aho ngaho ku bitaro ibitaro byari hafi aho ni- niyo oruferina yari hafi aho ngaho Mm.
nuko baranjyana barako nta kibazo mfite abona ko nta bushobozi afite bwo kundera abona kunjyana muri ruferina gutyo gusa uwo mukecuru wantoraguye izina rye rya- ndabyibuka n'uwo muhungu we nda- nda- ndabyibuka ko ni rimwe rimwe uwo mukecuru yitwa nde w'umugiraneza bamwitaga jundi naho umuhungu we umuhungu bamwe- bamwitaga havuga imana nyine abo ngabo nibo banjyanye ubwabo muri ruferina mbako bantoraguye hafi aho n- nta rugendo runini rwari rurimo uko nabibonye none se iri zina rya jeanne ninde wari guhaye Izi- izina jane naryise ngeze muri ruferina uko bamaratinye none nica nkavuga ntese byajya mvuga ko nitwa koga gusa numva undi mwana bahamagaye ati jane abatarasa akazina keza reka ryiyite ngo niyita gutyo jane nitwa kobwa jane hanyuma muja w'imana ryaje gute muje w'imana we naryise n'abantu nagiye mbona nabo batandukanye bitewe n'ubuzima bubi nyine nagiye ncamo none se iryakobwa naryo uracyarifite oya mu ndangamuntu ntabwo ririmo ahubwo riri ku bipapuro by'u- by'uyu mubyeyi wambaye maruferina ibyo bipapuro byanjye ni- biriho umubyeyi wakuvanye i rubavu mu rwanda bamugize bw'igisirikare yitwa niyonsaba Ed- edere buruga yarakureze aragukuza I- ariko ntabwo byagenze neza kuko mya- mu myaka cumi n'ibiri naje kuhava ndagenda njya mu buzima butandukanye nyine nta nubwo nashoboye kwiga bihagije ngo nyine ni uko byagenze byatewe n'uko yakunaniye byatewe n'uko wamunaniye cyangwa se byatewe n'uko mwananiranywe bisa nkaho twananiwe kuko imibereho nari ndimo ntabwo yari minini yagukoreshaga imirimo idakwiye wabana akaguhingisha ukajya kwasa inkwi cyangwa se akakunaniza ku bundi buryo nta rukundo yaguhaye ngo umwibonemo nk'umubyeyi nta rukundo namu- na- namubonyemo narakubitwaga simbona ibyo kurya nicyo kintu cyabiteye none se yakubwiraga ko yakuzaniye iki akuvana muri ruferina we nta kintu yambwiraga gusa kubera ko ndi wa mwana wakuze ucecetse cyane nta kintu nabashaga kuba namubaza n'ibyo bintu ya- yankoreraga byose byose nabaga nicecekeye nta kintu namubazaga n'ubu ngubu maze kuba um- umudamu mbyaye kabiri nanyije kugira ibyo mubaza anyuka inabi nta kintu ashobora kuba yansubiye ariko iyo habonetse akanya mukankurikirane Eh, turavugana nkagerageza nkajya no kumusura Mm.
ni- niwe mbona ko ari wo mubyeyi nyine ndagerageza nkajya kumureba ariko mbona nta rukundo
uko bije ubyakira gutyo o, igihe kirageze kugira ngo ushobore ku o, kureba ko wamenya aho ukomoka Ah, nimba ababyeyi bawe bakiriho o, wasanga nabo batari bazi aho uri bagushaka Mm.
ubwo rero reka duhera aho ngaho tubariho tugana dushakisha none se uwo mubyeyi wakureze ntabwo yigeze akubwira ko ashobora kuba arashakishije akamenya aho ukomoka nyirizina oya ntabwo yabikoze aho maze gukurira maze gushakira mm, maze gushaka umugabo ubwo nice ndavuga nti kwicara gutya ntazi inkomoko yanjye reka ndi ko nagerageza ndi ko nabona umuryango wenda hari wasanga bariho nibyo utangiye kubigerageza naho umubyeyi wandezeho ntabwo yigeze amfasha mbere y'uko uza ku ijwi rya amerika hari ahandi washakishirije wigeze unyarukira i rubavu ngo nyure nko kuri paruwasi cyangwa maze ahandi na- hantu narabyifuza ko nabikora ariko amikoro ntabwo nashoboye kugerayo na- keretse ko hakundi mu gihe cy'icyunamo hari ama- hari inomero batanga kugira ngo bafashe abantu nk'abo ngabo nunagejeje gufata izo nomero zabo ndabahamagara bansaba ko nashaka ibipapuro by'ahantu naturutse nibwo nagende mba- nicaza uwo mukecuru ndamubaza cyokora aramfasha ambwira ayo makuru make n'ubu nabwo namenye ko navuye muri ruferina ntabwo nari mbizi n'uwabimbwiye ntabwo nari nzi iyo ruferina iyo ari yo mpita yuko ako karere ariko naba naraburiyemo kuko nibuka ko papa yasigaye mu rugo mama turajyana afata akaboko akora ibintu bikeya turagenda papa nibuka ko yasigaye mu rugo we papa wawe ntabwo yahunze oya twamusize mu rugo nimba yarahunze nyuma ntabwo mbizi hanyuma wowe ujyana na mama agufashe akaboko ubwo naho nageze nyine ndananirwa mbwira mama nti mama ndananiwe nimba yarumvishe ntabwo mbizi nuba ko ariryo jambo rya nyuma namubwiye ngo nagaruye ubwenge nisanga ndyamye nyine mu mashyiga niba ahantu ba- impunzi zatekeraga niba mbona abantu bahagaze hejuru kuko na- nari hafi ya kaburimbo kuko ako hantu hari hashashe amagaraviye ibyo nibuka nabonye ibyo ari byo byose ushobora kuba ukomoka ku gisenyi i rubavu nibuka nyirizina ntibajya banserereza ko bajya banserereza ko mvuga urugoyi yego n'ubwo muvugire yanjye ari igihe urwumvamo yego ndarwumva mu rwose kandi ni rwiza urugoyi
ni ururimi ruri mu maraso bizanafasha ababyeyi bawe ku- kukumenya niba hari umubyeyi wabuze umwana we muri mirongo cyenda na kane akamuburira hafi aho ngaho ya za gisenyi bahunga umwana w'umukobwa tutazi izina rye ntabwo iri naritanga rya jane sinaritanga kubera ko n'izina batazi Eh, icyo nababwira ni uko wari ufite imyaka hafi ine ariko ukaba hari nta kintu na kimwe wibuka umubyeyi wese wabuze umwana w'umukobwa muri mirongo icyenda na kane igihe abantu bahungaga bagana muri zayire bageze ku gisenyi uwo nguwo wari ufite umwana w'umukobwa w'imyaka hafi ine azanye hano ku ijwi rya amerika tumufashe guhura nawe none mbwira muja w'imana iyo wirebye mu maso hari akantu k'akamanzi waba ufite uvuga uti kano kantu nari ngafite kuva nkiri umwana umubyeyi wanjye akumvise yamenya yuko ari jyewe nta kantu ufite k'umwihariko k'imanzi k'umubiri
ikintu mfite nakuranye navukanye utwenge ku mu matwi hejuru ntabwo twenge hejuru kandi n'undi umwana w'imibiri yombi akona ko imvura ishaka kuyiganza kurusha igikara utu Ni umwana twenge ufite uruhanga rurerure yego ni umwana ufite imisatsi isa nkaho ijya kuba amarende ariko mu mpande urabonaga ko usa nk'unyerera hejuru usa nkaho ukomeye imyenda ya mwana ufite amaguru manini ibyo ni byo ni- nibonaho utu twenge two ku matwi turi ku matwi yombi Ye, turi ku matwi yombi urwo ruhanga rwawe rufite amasoso Ah, oya uwo musatsi w'irende wari ufite ukiri mutoya na n'ubu uracyawufite Mm, ndacyawufite uwo mubiri w'inzobe wari ufite na n'ubu uracyawufite yakorera ubuzima n'iki ubu ngubu byarahindutse no kubyara ubu yego byarahindutse ariko birumvikana ubona ko nyine bi- bi- biza kuko nako nigeze mpinduka cyane nkiri umwana n'ubwo mbaye umumama ntabwo nigeze mpinduka cyane none niba papa wawe akiriho niba mama wawe akiriho bashobora kuba barabyaye abandi bana kubera ko icyo gihe nta wundi mwana bari bafite nimba bakumva muri kano kanya niki ushaka kubabwira ndabakunda ndabakumbuye iteka nkorana agahinda nk'ubu narabyaye gusa abana babo- babona iwabo wa se ariko nanjye byanshimisha kubona baba- babonye ba nyirakuru banturukaho ndabakumbuye pe pe ndabakunda cyane babonye byanshimisha ni igikomere mporana iteka babonye byanshimisha rwose birumvikana komeza wihangane ukomere ibyo bikomere birumvikana mu bitwaye igihe kirekire imana yarabafashe kugira ngo mushobore ku- kubyihanganira ariko iki ni cya gihe ni cya gihe cyo kugira ngo eh, dufatanye nayo tubavure ibyo bikomere tubomora tubatega amatwi mukivanamo uwo mugogo wa- bwana patrick munyamerika rivuga mukongera mukiyubaka uko abisobanura muja w'imana jeanne abanyumva iri zina ntibashakishirize kuri muja w'imana jeanne kubera ko ni izina yafashe yafatiye muri oriferina ni izina ridahuye n'uko yitwaga akiri mutoya utwumva yumve ko umwana dushakira umubyeyi ababyeyi ari umwana wabuze afite imyaka ine akabura ahunga bishoboka ko yari ageze ku gisenyi abahunze mwese mugana mu majyaruguru uwa buri mwana ku gisenyi naze hano ku ijwi ry'amerika mu kiganiro agasaro kaboraga kugira ngo tumufashe ngaho rero umuja w'imana jeanne ndagushimiye cyane ko waje mu kiganiro agasaro kaburaga mwifurije amahoro y'imana namwe mani umugisha
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko wa muri sanga mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'ine umuryango wari utuye muri komine cyungo muri seyiteri ya kinihira wahungiye mu cyahoze cyitwa zayire ababyeyi n'abana babaye mu nkambi ya katare kugeza isenywe nibwo abana batatu hitayezu derimas wiragiye alphonsine na louis maurice providence babuze umuvandimwe wabo nsabimana françois de paul ari hano mu kiganiro abashakisha atuye mu karere ka kayonza umurenge wa mwiri akagari ka nyamugari umudugudu wa rwazana kirinange mu kiganiro agasaro ka buraga ni abavandimwe batatu banjye nabuze abakuru banjye babiri mushiki wanjye umwe wababuriye hehe bagiye gute wasigaye he byagenze gute kugira ngo mutandukane
Eh, ubundi twabuze mu gihe cya jenoside ubwo yakorerwaga mu rwanda twarahungiye muri congo Mm.
icyo gihe twa- icyo gihe jenoside yabaye yatangiye kuba dutuye mu cyahoze perefegitura ya byumba komine ya cyungo eh, segiteri ya kinihira ubwo nyuma twaje kuri- twaje kwiyimukaho nyuma ariko nyuma ya jenoside ariko twibutse ariko nyine abo bavandimwe twaburanye turi muri Congo- mu cyahoze cyitwa zayire hanyuma mu- mu- muhunze se mwahunze munyura he twahunze tunyura ku rushashi turakomeza tu- dukomeza za za gisenyi tuza kugenda tugera mu nkambi tuba mu nkambi yitwa katare abo bavandimwe twaje kuhabura ubwo inkambi ya katare ya- ya- ya- yasenyukaga twongeye kubonana ubwo se wari ufite imyaka ingahe wowe
Ah, njyewe icyo gihe nifite imyaka nk'itandatu na- ni nk'irindwi Mhm. abo bavandimwe ushakisha ni nde na nde
Eh, harimo umukuru witwa yitwa yesu darimasi n'umukobwa wamukurikiraga witwa uwiragiye alphonsine n'undi muhungu wamuku- wakurikiraga uwo mukobwa witwaga louis maurice providence
hanyuma se mu gusenya iyo nkambi ya katare uri kumwe n'abo bavandimwe ababyeyi banyu nabo mwari kumwe Eh, ababyeyi twari turi kumwe twari turi kumwe ba- tuza gu- tu- tuza kuganira na- abana batoya bo uko navuze abo bakuru abatoya bo bagu- bakomeje kugumana n'ababyeyi babo usibye ko umubyeyi papa yaje gukora agasida akitaba imana ariko abo bakuru barumuna babo bose baracyariho none bibutse wowe nsabimana francois de paul uriho abandi muri kumwe aho mu rwanda ni bande njye wari mutoya usibye ko nyuma yanjye haje kuvuka undi umwe Ah, nkurikira witwa nkunda pasiteri benjamin agakurikira witwa umuto muhire gustave agakurikira mu- agakurikira hirwa nyandwi erike agakurikiraho ana ana francine nisengwe agakurikiraho abimana rezeta desire abo bose baracyariho barakoze ariko benshi muri bo bavutse ni ukuvuga uwo uwo batazi ni umwe w'umukobwa umurikira ubundi uwo bari bazi dutoya ni jyewe semana francois duporo
barakwibuka amazina yawe barayazi eh barayazi ibyo ari byo byose muri bo imfura ninde muri uko ari batatu imfura yitwa letayesu dorimasi kuva icyo gihe mwatandukaniye kugeza ubu nta handi washakishirije nta yandi makuru yabo wigeze umenya ngo umenye aho bashobora kuba baherereye twagerageza kubaza nk'abantu batahutse kugira ngo tumenye nk'amakuru yabo ntabwo tujye tumenya amakuru yabo nta handi hantu tujye dushakisha kuko njye nari mutoya aho nkuri ari nuko nafashe umwanzuro ndavuga nti reka negere ikiganiro agasaro kaburaga dore ko bamfasha niba baba bakiriho bagataha mu rwanda kubera ko mu rwanda ari amahoro
none rero nimba bakumva muri kano kanya ehm, nimba barakomeje bagana mu burengerazuba bwa kongo yenda bana- bakanambuka hirya cyangwa se bakamanuka hepfo cyangwa bakazamuka ruguru niba bakumva muri kano kanya ni iki wumva ushaka kubabwira Ah, ikintu nababwira niba bakiriho ni uko baza bataha mu rwanda mu rwanda ari amahoro umuryango urabakeneye abandi ba- uko twari twarahunze bamwe twaragarutse turi amahoro urebye mu muryango niho tutazi amakuru yabo abandi amakuru yabo twagiye tuyamenya ko wenda baba baritabye imana ariko abandi baratashye mu muryango niho- nibo bantu tutazi amakuru ya- amakuru yabo urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niba bakiriho ndahamya yuko baziyumva bakaba bagerageza ku kudushaka gushaka ikiganiro agasaro kaburaga kugira ngo tubahuze ndagushimira kuba warategereje agahe gato katari kanini tukaba tukugezeho vuba Um, ushimira abakutugejejeho ngaho rero ukomeze utegereze wizeye amahoro y'imana amahoro y'imana namwe
shaka agasaro kawe muzakabona maze rero shaka agasaro kawe muzakabona wicike intege shaka agasaro kawe muzakabona shaka agasaro kawe rero muzakabona mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi umubyeyi wari warahungiye mu cyahoze cyitwa zayire ari kumwe n'abana be batandukaniye ahitwa ishanje mu rugano mukarusagara beransire arashaka kumenya amakuru uyu mwana we nyandwi norbert atuye mu ntara y'amajyepfo mu karere ka ruhango umurenge wa bweramana akagari ka rubona umudugudu wa nyamuko numvise icyo kiganiro agasaro kavuze numva ka biranshimishije kandi nanjye ndanabashimiye ubwitange mugira ndagira ngo nyine mundangishirize umwana wanjye nabuze
umwana wawe wabuze ninde yitwa nyandwi noruberi wamuburiye he namubu twarahunganye turagenda tugeze ahantu mu rugano rwa shanji yego niho twaburaniye mu rugano Mhm.
ishanji eh, muri kongo ndaharuzi
ye niho twaburaniye noneho agendana twe twa twagiye twagiye ukwacu wagendana na mukuru we witwa senderasi jiriberi ubwo ntitwongeye kubonana nyine yagendanye n'uwo senderasi jiriberi baragendana ngo baba mu nkambi y'itingitingi iyi tingitingi nabwo ngo yaje kujya gushaka utwo barya noneho ngo inkambi barayisenya bayisenye amubura ubwo ariko asigarana na mubyara we bita ndayambaje noneho ndayambarije nawe ntibagumanye ubwo nyine kuko bari bashenye inkambi umwe yagiye ukwe n'undi agenda ukwe yaje kubonana n'umudamu duturanye ahantu ngo kuri fureve zayire noneho ngo ahantu aho hantu kuri fureve zayire hari hari n'urusengero rw'abagatolike noneho ngo ari kumwe n'utundi twana twinshi ngo muzungukazi ngo bari kumwe n'umuzungukazi ngo wari wahageze ngo arebe ko yaduhungisha akaduha ubufasha bwo kujya muri congo brazzaville yego
ni ayo makuru nanjye nzi ni ayo numvise ayo makuru se yarakomeje ku buryo wamenye niba baragiye muri congo brazzaville cyangwa se baragumye muri congo kinshasa oya ntabwo nongeye kugira ikindi numva uwo muzungukazi ntibamenye aho yabajyanye Eh, ngo yashakaga kubahungisha niko uwo mudamu yambwiye ngo kandi ngo hari na nijoro ngo we yananamubonye nijoro ariko aka- ijoro ridakabije
ariko ntabwo azi izina rye ntazi n'igihugu akomokamo ashwi ntabizi gusa yambwiye ngo yari umuzungukazi bari bari kumwe ngo ntazi niba yari umugore ntazi niba yari umukobwa nuko yambwiye ni ukuvuga yuko ari gilbert ari na norbert bose ntabwo wongeye kubabona
ntabwo bongeye kubabona uwo jiriberi ariko we yaraje ari mu rwanda Mhm, ni nawe wanambwiye aho batandukaniye mhm.
Eh, we yibereye mu rwanda uwo mugore nawe wambwiye ko yamubonanye n'uwo muzungukazi nawe ari mu rwanda yaratahutse nawe
none se gilbert yakubwiye yuko inkambi bazisenye itingitingi hanyuma akaburana na murumuna we
Eh, bahita baburana nyine ngo sinzi ngo aho yari yagiye kureba utwo kurya nyine yego hanyuma uwo mudamu baburanye watashye nyine Hmm?
Eh, uwo mudamu watashye we akubwira ko yamubonye kuri kiliziya hafi ya kiliziya y'abakatolika eh, hafi y'uruzi rwa kongo
iye rwa kongo ngo ari kumwe n'umu- nu- n'uwo muzungukazi ari ari kumwe n'utundi twana ari kumwe n'abandi bana benshi ngo bari bahabarunze ngo bavuga ko bashaka kubahungisha ngo babajyane muri kongo brazzaville none se madamu karusagara kuva icyo gihe kugeza ubu uretse ayo makuru wahawe n'uwo mudamu watashye at- avuye tingitingi nta yandi makuru ya norbert wigeze wongera oya ntayo rwose ntayo ugeze no mu rwanda nta hantu washakishije mu rwanda uvuga uti niba batarabajyanye muri congo brazzaville buriya yenda barabagaruye mu rwanda bashyira mu bigo by'imfubyi ntaho nigeze nshakisha ahubwo numvise iki kiganiro gitambuka ku ijwi rya amerika numva biranshimishije Hmm.
Mm, kugi- noneho mpitamo kugira ngo mbashake nyine imana ibibamfashirizemo mu munshakishirize nibyo turimo dukora ni ikintu cyiza ni ni umugambi mwiza wafashe wo kuza ku ijwi ry'amerika Um, niba um, nyange norbert yarashoboye kugenda akagera muri congo brazzaville niba Eh, uh, ese yari afite imyaka ingahe icyo gihe
yari afite imyaka icumi yari afite imyaka icumi urumva rero wagize neza kuza kumushakira hano ku ijwi ry'amerika umwana w'imyaka icumi um, yari akiri mutoya ntabwo ah, abamufashe ntabwo bari kumureka ngo agende wenyine ni abana bakeneye kubungabungwa ah, bakitabwaho ubwo rero kubw'imana basanga hari ikigo cyamufashe kikamurera arabagira neza bamufashe bakamurera akaba akiriho um, Eh, ni ho tuzashakishiriza kugira ngo turebe yuko twamenya amakuru ye Um, biraruhije ntabwo tuzi uwo muzungu wamujyanye ikigo yakoreraga n- ntabwo byoroshye ariko ntabwo hazabura umuntu wanyuze tingitingi ntabwo hazabura umuntu wanyuze kuri icyo kigo cy'abapadiri um, abagatolika hafi y'uruzi rwa kongo uwazabimenya yazatwumva akatubwira ko yamenya ko abo bana bagiye bagana ah, baba muri congo brazaville cyangwa mu kindi gihugu tugashakirishiriza aho ngaho tukareba icyo twageraho none yakwibuka Mm.
navuga abavandimwe be wenda yakorera bejera abibuka yego uhereye kuri norbert N'ababyeyi.
n'abandi yego Eh, ndahera ku babyeyi ni ni ni- ubwo isa n'isendera yashyiriweho ntari na nyina niwe yanshyira mu karisagara noneho abavandimwe be nimutuye mariya lise Mhm.
mukarukundo ivone mukasharasi maritine eh, ndi jiriberi we ni uwo nguwo bari bari kumwe yego Eh, noneho na mukabarisha germaine noneho na bizimana jean leonari Mm.
undi we isingizwa Robert yari muto yari afite nk'amezi arindwi ariko yaba yibuka nyine ko nari narabyaye undi Mm.
Eh, akaba yarigaga ku kigo cy'aho bita irubona ku isandara bakundaga kwita ku isandara noneho icyo gihe ubu ngubu turi mu karere ka ruhango ariko icyo gihe noneho hari komine kigoma perefegitire gitarama Eh, ubu noneho turi mu karere ka ruhango bweramana mu murenge wa bweramana yego aho ngaho ntabwo yahamenya azibuka yuko yizera ntabwo ubona yahamenya abo ntiyahamenya icyo azibuka ni uko yari umwana ujya kwiga i rubona azaba yibuka ko rubona yari iri muri mu- muri kigoma niba muri kano kanya akumva ariho akaba akumva umuhaye amakuru yo yo mu rwanda yo yabaye bashiki be na barumuna be ba- bariho na bakuru be ndetse um, ariko se niba kumva muri kano kanya eh, mubwira ijambo ry'umubyeyi nicyo ushaka kumubwira
Mm, niba nyumva rwose nk'umubyeyi we anyumve ko tumushaka cyane kandi tukimukunda tumwifuza tumubonye twanezerwa ko rwose aramutse aho ari atwumva yanabitumenyesha cyangwa se akabicisha no kuri iyi radiyo tukamenya ko akiriho urakoze cyane mukarusagara beransira kuba ah, warizeye ijwi ry'amerika ikiganiro agasaro kaburaga waracyumviswe avuga uti nanjye ndashaka kuza kugira ngo mumfashe munshakishirize umwana wanjye nyandwi norbert mwatandukaniye ishanje mu rugano ah, ariko um, aza gutandukanira na mukuru we itingitingi Eh, ngaho rero ndagushimira cyane eh, kuba watwizeye wizeye ijwi rya amerika nkwifurije amahoro y'imana eh, nanjye ndabashimiye cyane mugire amahoro ya nyagasani kagasaro tugashake kazaboneka kagasaro tugashake kazaboneka
turacyari umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'irindwi mu cyahoze cyitwa zayire umubyeyi yaburanye n'umwana we wari ufite imyaka ine esiteri niyo saba atuye mu karere ka nyanza umurenge wa muyira akagari ka nyamure umudugudu w'agatare byatumye nshaka kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nabuze umwana w'umukobwa namubuze igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi ubwo bari bamaze gusenya inkambi twabaga mu nkambi ya indera mu bukavu ubwo nyine turahunga tugana za gisangani ubwo ahantu twageze hitwa ibiyaro ahantu bari basize inkambi y'agateganyo kugira ngo tugire igisangani baturasaho baturasheho umwa- aba- abana nyine mbona yifite abana babiri bara- turatatana turaburana ariko nyine umwe nza kumubona nyuma tumaze gusohoka ishyamba undi wenda w'umuburo w'umukobwa yari afite imyaka ine n'igice yitwa nde yitwa uwitonze delphine hanyuma wagarutse mu rwanda ryari nagarutse mu rwanda igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi mu kwezi kwa gatandatu ugeze mu rwanda ntaho wigeze ushakishiriza muri za orferina ngo urebe niba hari abandi bana bagarutse mu rwanda kubera imyaka bafite mikeya bagashyirwa mu bigo bibarera by'imfubyi
ahantu nashakishirije ni muri seseri ni hariya mu kiyovu mu kiyovu nagiyeyo banyereka amafoto nta kindi kintu banyereba ariko nyine mbona simubonye uwo natekerezaga ko ari we barambwiye ngo yabonye ababyeyi be ngo baranyohereza ku kimihurura ngo nzageyo naho naho ngezeyo barambwira ngo uwo nabonaga nawe ngo baramutwaye Banye- banyerekaga amafoto bakakubwira bati uyu mwana nu arasa n'usha n'uwawe ariko hari undi muntu wamutwaye Mm, njye nabonaga asa asa n'uwanjye ariko bakambwira ko uwo we bamutwaye abonye bemewe abamutwaye bari ababyeyi be cyangwa se ni abamutwaye bagiye kumurera kubera ko hari abajyaga muri za rufurina badafite abana bagasaba abana bo kurera bakababaha
bambwiraga ko ari ababyeyi be bamutwaye ariko se wowe iyo warebaga wabonaga ari uwawe koko cyangwa wabonaga asa n'uwawe nabonaga basa Hmm.
nabonaga benda gusa mubyeyi uzi ko umwana wawe ushobora kunamumenya amaso yawe afunze ushobora kumukoraho ukamenya ko ari uwawe niba waramubyaye ni amaraso yawe Um, Mm, wowe wabonye ifoto uravuga uti uyu mwana asa n'uwanjye cyangwa se warabwira uti uyu mwana ni uwanjye nicyo ushaka kubaza nabonye ifoto njye ndavuga ngo barasa nka- nkabona mbese bajya gusa iyo utekereza uwitonze delphine wumva ari kure yawe wumva ari hafi yawe mu bitekerezo byawe iyo umutekereza umubona hehe numva ari kure numva ari kure kuko numva wenda navuga ni wenda abaye ari mu rwanda kubera ko yari azi musaza we yitwaga ize ize yari arizwi nanjye kandi izina ryanjye yari arizwi kubera ko bakundaga kunika amazina yanjye yari azi ko ni kwesiteri yari azi na se se yari afite izina ry'irihimbano bamwitaga kimasa naryo yari arizi mbese ayo mazina yari ayazi numvaga navugaga nti wenda abaye ari mu rwanda wenda yaba azi amazina akaba yayavuga wenda nkaba namwumva numva mbese ari kure wenda ku buryo n'abatekereza wenda ko naba narapfuye hari abandi bana njya nakira hano mu kiganiro bari bafite imyaka itanu ariko bakambwira ko nta kintu bibuka wowe urambwira yuko delphine ku myaka ine ibintu byose yari abizi yari abizi kuko ntabwo yajyaga akunda kumpamagara mama yampamagara besiteri none dusubire inyuma aho mwaburaniye urambwira ko mwari mu nkambi ya biyaro hanyuma ah, iyo nkambi baza kuyisenya mugatatana mu bantu mwari kumwe nta wakubwiye ko yamurabutswe oya ntawambwiye ko yamurabutswe kuko uwo barabutswe ni uwo mwana w'umuhungu uwo narifite bita ive niwe umuntu yarabutswe arambwira ati uhagarara ahantu hamwe kubera ko twari abantu benshi cyane bashaka kudupakira gari ya moshi ngo tujye ibisangani noneho umuntu arambwira ati hagarara aho ngaho umwana wawe namubonye ati bashaka kumujyana mu mfubyi Eh, hagarara ahantu hamwe njye kumukuzanira nibwo nahagararaga ahantu hamwe nyine aragenda aramuzana arahansanza ndamubaza se uw'umukobwa we ntawe ugeze umbonera arambwira ati ntawe nabonye ntabwo ujya utekereza ko umukobwa wawe ushobora kuba warafashe gari ya moshi imwe nawe agafata indi mukazira rimwe mukagerana mu rwanda wowe akajya mu kigo cy'imfubyi wowe ugataha iwanyu nabyo birashoboka kubera ko hari abantu benshi benshi benshi cyane kubera ko nibwo twari tukiva mu mashyamba turi abantu benshi cyane gutaha byari umubyigano ariko muri uwo mubyigano hari abantu bawuguyemo ku buryo wavuga uti ubwo umwana wanjye ntamubonye ashobora kuba yaraguye muri uwo mubyigano ayo mubyigano ahantu bamwe baguye ba- hari gari ya moshi nyine yaje gupakira abantu benshi gupakira abantu barenze ingabo yapakiraga nibwo batubwiraga ko harimo abantu bapfuye ari nabwo bagarukaga gupakira abantu bakajya babara abantu bagiye gutwara bagatwara abantu bari ku mubare ariko mbere bapakira babanje gupakira abantu benshi cyane U- umbwiye yuko uwitonze delphine ari umwana uri hagati y'imyaka ine n'itanu dufate yavutse ryari yavutse igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ruvuga ko muri mirongo icyenda na karindwi rero yari afite imyaka ine Mm, mbwira nk'ikintu uzi kuri delphine wibuka umbwire ikintu cy'uburanga bwe umbwire nka nk'akamanzi yari afite ahantu wavuga uti umwe uyu mwana uwamubona yamumenya nawe yakwiyumva akavuga ati uwo nguwo bavuga ni jyewe koko
uwo mwana yari afite amenyo asa nkaho agiye ata- atandukanye ni amenyo y'imbere yari afite inkovu aha ku- ku rufi rw'akaboko yari afite ni- in- inkovu ya- hari ahantu yahiye kubera ko yikubise mu gikoma arashya cyane ku- cyane ku rusi rw'akaboko Ya- yahiye n'akaboko kose ariko ku rusi rw'akaboko no ku gikonjo aho niho hasa- hatokombeye Mm. Oh, iyo nkovu komera.
yari afite kandi yari umwana w'igikara yego wabonaga ari umukobwa uzakura arambuka eh, wibuke yuko turi mirongo icyenda na karindwi urumva ko hashize imyaka magore bahunga kongo uvuga ko uko esiteri yari amezi afite imyaka ine siko akimeze n'iyo nyinya ye ushobora gusanga yarasibanganye itakiriho uko umwana akura agenda ahinduka n'iyo nkovu ushobora gusanga yarakize kubera ko umubiri w'umwana ugenda uhinduka uyu wamurebaga abonaga ari umwana uzarambuka uh, uko agenda akura nabonaga yari umwana usa munini yari afite umubiri wo kubyibuha Hmm,
yari afite umubiri wo kubyibuha ku- ku buryo wabonaga ko ntahuriye na musaza we none mbwira kumara imyaka nk'iyi nk'iyo umaze utandukanye n'umukobwa wawe ukaba ugeze iki gihe utaramubona ubana nabyo gute ubaho ute numva nyine ni ibikomere mbana nacyo gusa nkora mutekereza nkamutekereza abantu baka- bakambwira bati ushobora kuzamubona uza- uzakomeze u- ushakishe ku izina rya amerika mu gasaro ka buraga ati ndumva hari abana bari kugenda babona ababyeyi babo uko byagenda kose nawe ushobora kuzagira amahirwe ukamubona ku izina rya amerika bakagufasha numva afite icyizere ko nshobora kuzamubona wambwiraga ko delphine yari abazi mwese mu rugo akwita izina ryawe azi ndetse n'aga- na- n'akabyiniriro ka se azi izina rya rya musaza we mbese naho yari atuye yarahazi
ntabwo aho yari atuye yari ahazi nyibutsa rero mwari mutuye he mbere ya mirongo icyenda na kane
twari dutuye mu- mu murenge wa gikondo mu karere ka kicukiro mu mujyi wa kigali mu kagari ka kagunga ndaharuzi U- u- umutashye niho wasubiye cyangwa se wagiye gutura ahandi Eh, dutashye niho nasubiye nuko muri ino minsi ubu naje kuba mu karere ka nyanza nyine mu mujyi byanze wagize neza nyanza ni heza none niba delphine witonze akumva muri kano kanya nyuma y'imyaka makumyabiri n'irindwi mutandukanye ashobora kuba arimo kumva hano ku ijwi rya amerika n'ibintu bishoboka cyane niba kumva mubwire icyo wifuza kumubwira n'uwa munota wo kugira ngo mbese umuntu wese ushaka uwe amubwire akari ku mutima ngaho nawe rero wufate
ikintu nshaka kumubwira namubwira ko ndi mama we yitwa Esther niyo nsaba ndamukumbuye ndamukumbuye ahantu ari yaba anyumva namubwira ko mukumbuye musaza we ariho yize Bizimana yize ariho ise we arabizi ko yari yarapfuye byo arabizi ariko musaza we ariho kandi nawe aramukumbuye ukanamubwira ko yashatse afite umu- umugore n'umwana ariko rwose imana imfashije nkamubona byaba ari ibyishimo naba ngize amahirwe menshi cyane imana yazaho
komeza utegereze wizeye wakoze cyane kuza mu kino kiganiro agasaro kaburaga ikizashimisha ni uko uzaguhuza n'umukobwa wawe ngaho rero mu gihe ugitegereje gira amahoro y'imana murakoze cyane nawe mugira amahoro
shaka agasaro kawe uzakabona maze rero shaka agasaro kawe uzakabona wicike intege ye shaka agasaro kawe uzakabona shaka agasaro kawe rero uzakabona uwitwa benjamin iradukunda atuye mu karere ka burera mu murenge wa cyanika akagari ka kagitega umudugudu wa karambo arashima umurimo w'ijwi rya amerika mu kiganiro agasaro kaburaga ikintu kinzanyemo ni ukubashimira kuko nagiye numva abantu bamwe babona abantu babo ibyishimo babona ndetse n'abarangisha abantu babo ku gasaro ka- kaburaga noneho nabona ukuntu abantu barangisha abantu babo urumva biba ari ibintu ni ibintu byanteye emosiyo ku buryo numvise ngomba kubashimira kuba mukora icyo kiganiro noneho hari n'abantu nzi babuze bagiye babura abantu babo pe hari abana nzi baburanye n'ababyeyi babo noneho numva nifuza kugira nzabahuze namwe ariko mbandikira kuri watsapu mbasaba nimero nazabahamagaraho kugira ngo nzabegere mfite detaye na cyane ko nakunda kujya ku kiganiro kigeze nkamo hagati ubwo rero ndavuga ntinshobora kubavugisha nibwo nabandikiraga kuri watsapu kugira ngo nibikunda muzampe kontakiti zanyu kugira ngo abo bantu nshobore kubafasha babe bashobora kuvuga amarangamutima yabo nta wamenya bishobora kugira icyo bitanga nk'uko n'abandi bigira icyo bitanga
ni abantu muturanye muri ako kagari ka kagitega
hariho umuntu duturanye muri kano kagari ka kagitega hari n'abandi turi mu karere kamwe ariko tudatuye mu murenge umwe no mu ntuze no mu kagari kamwe
nabo ukumva bashaka gushakisha abantu babo
kumva hari abantu baba barabuze abantu babo ukumva ubwo wamwegera ukamubwira uti dore bino bintu byarabaye hari icyo byagezeho hari abantu bashobora kugufasha
wowe ikiganiro agasaro kaburaga ni ikiganiro wumva kenshi cyangwa se ucyumva rimwe na rimwe iyo ubonye akanya
urebye rwose nkunda kucyumva kenshi na kenshi uretse ko atari buri gihe ariko ibyo nkunda kucyumva pe
hari n'abandi muganira bakakubwira ko ikiganiro bacyumva
aho nyumviye kuko rumva njye n'umudamu tugikunze kucyumva kikunze kuzamura amarangamutima yacu byo pe inshuro nyinshi tunacyumva turukurira ariko nubwo tucyumva turukurira nta biduca intege kuko niyo mbibwiye n'abandi n'abandi bumva bahise bashishikarira kucyumva urumva rero ni ikiganiro rwose njyaho nacyumviye ntabwo nta nari nsanzwe nkizi hashize urumva nk'amezi nk'atatu ariho nyumvishe nta nubwo nari nzi ko kibaho ariko urumva gihita kinkora ku mutima urumva n'abantu twaganiye bakavuga ati natwe iki kiganiro turagitega amatwi nanjye ndahita mbashishikariza ahubwo ubabwire ko nimero rero ari ya yindi ni zeru zeru rimwe kanze ndeba hano nandika zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri zeru kabiri karindwi kabiri karindwi karindwi gatatu karindwi gatatu kane gatandatu kane gatandatu rimwe zeru rimwe zeru wongera uyisubiremo nuve ko wayifashe neza zeru zeru rimwe makumyabiri makumyabiri na karindwi mirongo irindwi na gatatu mirongo ine na gatandatu icumi ngiyo rero ngiyo nimero y'agasaro kaburaga muzajya muduhamagaraho ndagushimiye cyane iradukunda kuba rwose wariyemeje kudufasha kandi ukaduhamagara ukavuga uti nzakorana namwe kugira ngo mbafashe mu kiganiro agasaro kaburaga ubwo rero uri ambasaderi w'ijwi ry'amerika ngaho ndagushimiye cyane kandi nkwifurije amahoro y'imana
murakoze cyane rwose namwe kuba mufasha akanya nk'aka ngaka binankoze ku mutima n'ubu n'umudamu wanjye turicaranye mbandikira nta twari tuzi ko byatanga umusaruro nk'uyu kandi nzi ko nabo wenda tuzabahuza nitubona biri gutanga umusaruro kuko iyo ubonye bitanze umusaruro bikora ku mutima biba bishimishije ubwo rwose natwe tubashimiye tubikuye ku mutima
benshi hirya no hino ku migabane yose y'isi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga ku ijwi ry'amerika ndabashimira mama fiyona w'inyamirambo uba uri ku murongo buri gihe rurabo w'inyange nawe agasaro kaburaga ntikagucika rutayisire w'ikayonza nawe tuba turi kumwe mwese mwese mbashimiye kuba mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru nongere nyisubiremo nk'uko nabwira dukunda mu kanya ni zeru zeru rimwe kabiri zeru kabiri karindwi karindwi gatatu kane gatandatu rimwe zeru naho ubutaha mwari kumwe na venuste nshimiyimana